yes so my people, medicine don dey for coma yes so my correct people. mm, e reference to the online um, online my side of the story part one yes so my correct people. my name na bosa konangis tv if na today na you dey come across my channel no forget to subscribe hit on the notification bell so dat anytime when i dey upload new video you go dey notified so my correct correct pipo as i dey waka dey go now and see dis gist o now i say okay make i bring am come for una even though di write up not too clear for me you understand me so i still put am for my youtube there so dat una go fit Eh, e dey for here now so that una go fit read am wella ah. so my correct people, mercy aigbe don come out come tok her own side of the story of wetin happen so we dey just dey hear say um e get something when e dey happen say this lady lara lariat say e get something to do with uh, mercy aigbe husband na make the lady dey bully mercy too much so e no dey let mercy drink water kick eh, cup for ground so my people, um no be mercy be the first person i keep saying it no be be the first person when he go marry man and he go e no go be the last person so my correct pipo dis eh, this thing wey e dey for here uh, eh, di write up mercy con go do right up for here so i go write read am for now, so that and the the lady the lady reply you, the lady ready for mercy bomba to bomba you understand me because mercy make us to understand say he don't know wetin he do this lady say now every time This lady they give they bully her they call her names because he don't know wetin for online he don't know wetin she do you understand me so mercy come talk say make all these online in-laws her fans make them not vex you understand for wetin happen yesterday now yesterday i bin win my ah, people body no be by who do i tire o oh. hmm. i just dey manage i pray my eye go see the right up o oh. make i see o oh, whether i go see am well o the thing no clear at all my correct people e say e reference to the video online my side story my side of the story part one i have been bullied online severally severally uh, several times by Larry. Lara. She she calls me she calls me unpredictable names, unapproved, unprovoked. Yesterday also took uh took to to step Um, ọmọ mi rí o i didn't see the write up o me i no i no know as dey take okay so my pipo na the reading na i wan do although e dey for here o me i no see the write up o eh the thing make ragaraga for my line for my eye unpredictable names unprovoked yesterday she took uh, it uh, she took it a a step further by professionally eh, assaulting me so now that lares na she dey try to talk, so dat afta mercy don't write that in finish lares come come out again He can't go write her own for a year. He said, listen carefully This is a social media public uh, platform Hmm. but don't call my name to address issue you don't want me to react to period Okay, hmm. oge na laret na i write dat one to oh, my people? mercy right? The one wey mercy write dey there my my people? pipo this thing too much for me to it's too small for me This one now big na make i just read am like that. so e be like say this lady ready for medicine and e be like this laret as we dey hear now dem say laret dey date no be just something of say mercy dey marry eh, this guy you know wen be eh, this guy uh, eh, wetin be name mercy husband no be just that one be the problem guys mercy say di bottle no wound am for head say try to tell im friend im fan say abeg him react because this lady dey and he dey go dey patronize her he dey even dey patronize her i think he dey buy something from her so he no know say she get am for mind and she no know why she dey bully her for outside say she no do she never do wetin They're not supposed to do for life Now marry now she marry you understand she not buy somebody she not give roib to anybody Now marry now she marry so since then, this larret now he not gree leave am for waste you understand so to the extent he do and go reach outside mercy tok e own e explain to his own fans so now this larret come go to say he said, say lares come come here he say listen carefully see am na him come go right to see wey mean say listen carefully he say because he never start to say anytime mercy mention her name say he go come for mercy my correct people make una see say 'This e don pass be careful you understand me This lady really ready for mercy no be small thing, so my people. and we come dey hear now say uh, adikas dem say this girl dey chop adikas before so as e no come marry and na medicine na dem come marry so na dat tin no because she dey fight for uh, adikas wife no be hin dis one no be that one again adikas wife na many people dey chop your husband and na medicine That be the luckiest own one wey dem come put for house so me i don't know wetin mercy do she married and she she she accept to be married as a second wife she accept to be called the second wife she never do wetin person not do wetin she not do forbidden thing she married a muslim so and she say I beg, say eh, she was lucky dat bottle wey dis girl throw for dat party say e no knack im e head say but e meet somebody else but because dat person wen e go meet but e no luckily enough di person no wound say di person is okay so e come thank pipo wen e call am pipo wen e check on on her e say e no know say e still get e still dey loved like dis say pipo still love am like dis na wetin messi tok o say no no say ah say people still love am like this. o na him come thank those one wey him like when he love am say na god na him go bless say god almighty na him go bless all of una I take call am I take dey there for am I take send am message say now he know say e dey loved e think say she dey alone before say god almighty na him go bless una so because he found say e for waka comot for there so na him message take to her this thing. bye bye make una leave una comment